iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindo basuhuza nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kugera saa mbiri y'ijoro kandi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho muri hose rero mushobora kudukurikira kuri iyo mirongo migufi ikaze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko ku ijwi ry'amerika radiyo yanyu ku cyumweru ni ukuvuga ku wa mungu cyangwa se ku w'imana nk'uko mubizi murisanga ni iy'urwaruka cyangwa se urubyiruko urubyiruko rwo mu burundi rwahagurukiye kubungabunga ibidukikije duherutse mu kwezi kwa kane gushize kubiganiraho nabo mu ishyirahamwe ryitwa leta ni twese ni twese hamwe ryo mu rugombo mu ntara ya kibitoke uyu munsi noneho twatumiye abo mu ishyirahamwe ryitwa sanu concerne tous ni ukuvuga ngo twese biratureba ngereranyije bari mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi batera ibiti ariko rero se mwanyemereye ngahinira aha ngaha ahubwo umuyobozi w'ishyirahamwe sanu concerne tous akaba ari we ubibibwirira ku buryo burambuye yitwa nkuru nziza jado turi kumwe rero jado uraho neza urakomeye
yego ndashimira imana namwe ndibaza murakomeye turakomeye cyane rwose uyu munsi yameze neza hano i washington namwe ndibwira rero ko i bujumbura mumeze neza
turashimira imana cyane rwose nuko nuko ngushimiye rero iki kiganiro uduhaye none kuki ishyirahamwe ryanyu muryita twese biratureba sanu concerne tous
ego twahise gutyo kubera twasanze situ ku bajene ku bana bakiri bato bavuga ibintu ibyo ari byo byose biba mu gihugu ko bitabaraba mugabo iyo bakuze usanga bibagarukako mugabo turabuca turavuga tuti reka ishyirahamwe ryacu tugite biraturaba twese kubera tukirugwaruka kuko tumaze kumenya tumaze gutahura ko bituraba twese cyangwa turaba tukirwaruka igihugu kirashobora gutera imbere cyane kikaba n'ibindi bihugu nk'aho muri muri amerika cyangwa akaba ikaba nko mu bushinwa bwabo tubitanguye twebwe tukabitahura nk'urwaruka ni ukuvuga rero ko ishyirahamwe ryanyu ari iry'urwaruka gusa ni urwize ni urutize cyangwa bose muri hamwe abize n'abatize
babwira yuko nurwaruka rwose nurwaruka rwose abize n'abatize bifuza ko igihugu gihindura gihindura iyindi imaje kikaba nk'igihugu ciza nk'ibindi bihugu ubitahura wese ahaye ikaze kwinjira mu ishyirahamwe
none se wowe ku giti cyawe uri muntu ki wowe nkuru nziza jado
jewe jado nkuru nziza ndi umunyeshuri nkaba nedeje amashuri ya kaminuza mu gihugu cy'ubuganda nkaba nta n'indwi zingahe zigeze nejeje hama nize mu gisata cy'ibidukikije mugabo jewe kuva ndi umwana mutonya kuva nkifise imyaka itandatu nari nakuze ndabikunda nakuze ndabikunda hama ndabona yuko ndabyigumijamo jewe nyene nk'urwaruka ataco no bamfashije igihugu canje ataco no bamfashije isi mbako ataco no bankoze nk'urwaruka mugabo nababwira yuko ngarutse inyuma nababwira yuko kera nkiri umwana mutonya nahora ngenda muri vakansi kuko akunda ugenda kuramutsa abasokuru n'abanyokuru ukabona rero sokuru wawe ariko yitaho gutera ibiti gukingira imisozi guca imikobeko mugabo je sinabime si donc sinabimzi itari byari byo mugabo ubwo ni Eh, ukuvuga ko wavukiye i bujumbura noneho rero ugiye gusura ababyeyi bo zo ku rwanda yego
yego Mhm. bandanye naba munyakabiga yego naba munyakabiga hama je nakunda amashurwe nkiri umwana mutoya kuma ndayavomera kuma ndayatera muhira mugabo eh, ntaramenya ico ari co akamaro k'amashurwe cyangwa akamaro k'ibiti hama nduje kwa sokuru ndaniga mu mwaka wa mbere tugivuganye kubera sokuru twarakundana cane gose ari umuntu aje muhira ndamwisanzurako kurusha nk'abavyeyi banje mugabo eh, imisi yose hageze vakansi jewe eh, twa- twari twa- twa- twagize twumvikanye na- n'umuvyeyi wanje papa wanje na mama wanje yuko iminsi yose mbaye uwa mbere nkava- nka- nkazana birite papa wanje ndugana kuramutsa sokuru kuko sokuru twarakundana cane hama kurya muba mukundana n'umuso- n'umusokuru namana muryamana agiye gutembera mukaba muri kumwe hama jewe sokuru wanje nagiye kumuramutsa ari- ariko ariko agira amaduda y'ibiti mugabo je kwa kundi urabona umwana mutonya cyangwa abaza ibibazo byinshi naguma ndamubaza sokuru uti none ibi biti uri kurarondera bifite akamaro nyabaki Mm.
hama sokuru akaca ambera uve akam- akansigurira akambwira ati jadoraba ntushobora kuba eh, u- u- u- ufungura ata giti gihari ntushobora kuba umba mu nzu ata giti gihari ntushobora kuba wiga ku ishuri wicare ku ntebe ata giti gihari ntushobora raba n'ubunya iyi meza wicayeko cyangwa uri kurarirako ni kubera igiti Mm.
yaba ibi byamwa ukunda gufungura aya aba yaba ari imicungwe cyangwa am- indimu cyangwa mandarini cyangwa ibindi byose ni kubera igiti mbwa rero je naje nkaca namubaza ati none kugumu n'amaki ni biki kubikora ko mbona abandi basokuru mungana baguma bagenda mu nka gukama inka kuragira eh, kurya duka duto duto Mm.
none ukuri kutagenda muri biri akaca ambwira ati rero nafashe ibinya kubera mbona bifite akamaro kaniniya mu iterambere ry'igihugu na- no mu iterambere ry'iwacu ngaha nyamuhira Eh, i- donc si- ntimushobora guteka ntimushobora gucana inkwi, ntimushobora gucana ngo muteke ata ata ata biti bihari Mhm.
ino nzu nayubatse kubera igiti akansigurira nanjye nsanguma nabikunda ko nabonye ko igiti gifite akamaro kaniniya mu iterambere ry'igihugu no mu buzima bwa minsi yose hama nanjye mvuye kwa sokuru Eh.
ah, Aha.
cyashikana ndabikundisha ah, abo tubana abo twigana mbere haro haro histoire eh, indyohera ndyohera umwigisha twahuye ariko arambwira ati jya duribuka ko jewe nawe urandabati mu masuka kubera kera baragira ibintu eh, ku ishuri sinzi ko bigihari muri primaire bita tpa tpf Mhm.
kwigisha eh, ku ibintu byo apa bijya vyi amamati cyangwa ifaransa cyangwa etude z'imirire baragira ibintu bya tpa tpf cyo kurima cyo cyangwa kugira isuku ku ishure Mhm.
bagatera udushurwe jewe urya mwanya ugeze mwigisha naramwibutsa nkaca ndam- ndamwibutsa ati madamu pardo ya masaha yageze ya tpa tpf wari wadutumye mu masuka iyo Mhm.
duhuye rero ah- ahora abi- ahora abi- abinyibutsa nka caruvata twende en fait naciye mbona yuko eh, ntegereza gufata iya mbere ko je numaze kubitahura ko nabikuriyemo kuba uvuga uti gush- uh, gutera amashurwe muhira kuyavomera mugabo nta- nagiye kubi- kubikunda cane so kuri amaze kumbwira akamaro kabyo cane Ni uku- ubwo rero ni ukuvuga ntabwo ari byo wigiye mu ishuri ahubwo nibyo wakuye mu babyeyi mu bakurambere ubu ngubu ufite imyaka ingahe
ubu nyafite imyaka mirongo ibiri n'itatu nzokwiza eh, mu kwezi kuza mirongo ibiri n'ine none iri shyirahamwe kuba rishinze se ukiri muto iri shyirahamwe sa n'ukonserne tous kuba rishinze ukiri muto cyane
nababwira yuko eh, hajyanya eh, umuntu wese afite viziyo agira akiri umwana mutonya iyo ufise eh, ikintu ushobora kumarira igihugu cyangwa ushobora kumara muri iwanyu cyangwa ushobora kumara mu bagenzi ubitangura ukiri muto kuko eh, twese imana yaraturemye ituremana ingabirano zitandukanye mugabo igikuru ni ukumenya ingabirano z'iwawe imana yakuremanye ni Mhm.
izahe muzikoresha gute Mm.
ama jewe eh, sokuru wanje amaze kuba yamaze kunsigurira akamaro ko ku- k'ibiti cyangwa akamaro ko gukingira ibidukikije eh, naciye nza ndagira ama recherche eh, ku ma internet mm, niga muri secondaire ca- no muri primaire niheza mu wa gatanu Mm.
eh, naciye ngira guma ngira ama recherche cyane eh, ku byerekeye eh, amarecherche ni ugukora cyangwa- ubushakashatsi
yego ubushakashatsi Eh.
wari ubushakashatsi hama hama nubabwira yuko eh, kuva niga nko mu wa gatatu mu wa kane aha eh, twari dufise aba aba abo twakuranye ku- mu- u- u- muri quartier kwa muri Mm.
quartier Mm.
kuko nari nari ndi mu- nari mu mu mushira mu ry'abaskuti hama iminsi yose ya gatandatu tukama duhura hamwe tu- tutera amashurwe kubarabara tubako canke tukiyumvira kugenda mu yindi quartier nko Mhm.
tukava mu nyakabiga tukagenda mu bwiza canke tukava mu nyakabiga tukagenda mu tangano canke mu tangasi canke tukagenda ahandi Mm.
hama eh, kwa kundi kuba uganira n'abantu bakuze cyangwa uba ufite abantu mubana mu- muri quartier bakurusha ibyumviro cyangwa abashefu mu baskuti bakuruta Mm.
baca baguma bampanura ati wowe kugira ibintu bigende neza genda ko muri mumaze kuba benshi genda mu mushinge ishyirahamwe hama mubikore muri mu ishyirahamwe Mhm.
hama ndafise aba aba- abavyeyi muhira babimfasha nkaba mfise aba grand frere b'abaskuti babimfashamo bakambwira ati bigenze gutya ca hano ngaha no ngaha no ngaha nobabwira yuko tumaze kuja ku kivi tumaze Mm.
kuja ku kivi mu myaka ya eh, muri eh, mu bihumbi bibiri na kabiri na gatatu gutyo ibihumbi bibiri na kabiri na gatatu nobabwira yuko ariho ishirahamwe ryatanguye gukomera cane Mhm.
Eh, twarakora n'ibikorwa apa byo gutera ibiti tukagenda no mu bindi bikorwa byo gusu- gusukura nk'igisagara tukarwanya icyatsi bita jacent do Mm.
tukagira ibikorwa byo kubakira ah, abantu bashaje bo mu makasiye atandukanye Mhm.
rero kujya tum- tuma tubigira kujya dukora igikorwa kimwe no tubonye ko habaye intambanyi muri icyo gikorwa twaca tubwira eh, tu- twicara hamwe tukibwira ati none ko tutagikoze leta ikaba yasampusa byogenda gute kugira eh, ejo ni- nitwagikora kizo ki- kizogende neza gusumba Mm.
hama eh, tugakora igikorwa kikagenda neza tugaca twumvira ikindi Yeah.
hama nobabwira yuko eh, kujya umuntu aza araja hamwe n'abandi eh, donc bakiyumvira bakaba bifise ibintu- ibiyumvira bitandukanye Mm.
niho haca haja rero ibyumviro byo kuvuga ati reka rero tugire ishyirahamwe kugira tuje turakorera eh, ahantu tuzwi dushobora kuvuga ati aba anya ni bande ni twebwe banaka hama dukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi Nobabwira Jado, ko- Bi- biranshimishije ko uh, uri n'umuskuti nanjye ndi umuskuti nabaye Wow, umuskuti Imana kuva ishimwe nkiri cyane Yego.
Imana ishimwe cyane nabaye umuskuti Yego.
nkiri mutoya hanyuma na- na- imirimo yo mu buskuti nayirangije ndi komiseri wa kigali biranshimishije Oh.
rero ko eh, biranshimishije Yego.
ko uh, ukurikiza inyigisho z'abaskuti zo gukunda ibidukikije kubibamo em- Yego.
la Yego.
nature kuba dans la nature kandi Yego.
bikanashimisha yuko ukora igikorwa cyiza buri munsi bonne action quotidienne biranshimishije cyane Oh, Yego.
murakoze cyane yeah.
murakoze cyane Nkuru nziza jado turimo tuganira ni umuyobozi w'ishyirahamwe sanu concerne tous ryishinze rero kubungabunga ibidukikije batera rero ibiti bakabibungabunga batera amashugwe reka twoye kwigomba mu ijambo jado ahubwo duhe n'abandi ijambo muganire nabo kuri telefone dufite rukundo rukundo we
ndakumva mu ki- mu minsi makuru yego ufite akabazo cyangwa icyiyumviro
yego uwo jado mbanje kumushimira nashaka ndamutere n'intege yego
kuko nabagene bake mu burundi twiyumvira gutyo nkawe Ah, kandi murabona ibidukikije niyo ntango ya byose murabona twari tumaze iminsi duhura n'in- n'ingaruka mbi zivuye ku kuntu duhonye ibidukikije murabona mu gisagara cya bujumbura twaragize ingorane nyinshi amazu arabomoka kubera amazi mhm,
rero nagomba ndamutere intege akabazo nagomba ndamubaze yego muri kazoza boba bafite umugambi uwuhe muri iri shyirahamwe ryabo mhm,
akandi namutere nagomba ndamu- ndamu- nko nk'intererano ndamusabe yuko iri shyirahamwe bo- borikereya mu mashuri cyane cyane mu mashuri y'abisumbuye ho bakiri bato kuko mu burundi baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito mm, no mu kinyarwanda Eh, kugira ngo uko kuntu ababyeyi biwe aribo batangiye kumukundisha ibijyanye n'ibidukikije Mhm.
abana batoyi natwe batoyi bacu bazokure babona icyiza cyo gukingira ibidukikije muri muri icyo gihe tuzasanga uburundi bwabaye bwiza ye urakoze rukundo we ego murakoze mugire umunsi mwiza namwe bikomera inkuru nziza jado mubwire rero imigambi yanyu yo muri kazoza
Eh, bwa mbere na mbere agomba ndamushimire kwa ndamushimire cyane ndamushimire kubora aduteye intege eh, Mm.
imana imwedagire cyane hama eh, eh, harabaje ikibazo kiza kandi gikomeye cyane Mm.
Eh, ikibazo cya mbere abajije eh, ngo muri ka- muri kazoza dufite imigambi yayo Mm.
nababwira yuko eh, ni ni umugambi twa- twa- twatanguye mu gihe- u- mu- mu bihumbi bibiri Eh, ni umugambi twawutanguye mu bihumbi bibiri hama no munsi tuba tumaze imyaka eh, irenga eh, hafi em, eh, cumi n'umunani ubwo ni cumi tubikora.
n'umunani yego tuzokwiza cumi n'umunani eh, mu kwezi mu mezi ari imbere Mhm.
hama hama muri kadodo turafite umugambi witwa eh, eh, igiti igi- igiti kimwe igiti donc eh, eh, ku metero igiti kimwe ku metero igiti kimwe ku metero igiti kimwe Mhm.
donc eh, bisigura yuko ahantu hose ata ata kaburimbo ihari cyangwa ata mazu ahari cyangwa ata ata mirimo ata biterwa by'i- by'i- by'ibinyaduba dukenera dukoresha bya minsi yose biba bihari Mm.
yuko haba hari igiti haba hari igiti mugabo hakaba hari igiti gifite- gishobora ku- kuba gifite akamaro eh, donc eh, kiba gifite ubumaro bubiri donc eh, dub- dub- double mission kwa Eh.
sinzi ko bivuga neza yego nibyo wabivuze mu kirundi Ijana.
i- i- akamaro imimaro ibiri ibintu nk'ibyo yego Yego.
komeza Ah, yego gifite ubumaro bubiri mhm.
bababwira yuko duteye eh, igiti kizana ivyamwa eh, ubwa mbere kirafasha eh, ivyamwa kigatanga ivyamwa in- inzara iragabanuka mu gihugu hama bwa kabiri naho kirazana aga- aka- akayaga kikazana imvura donc nibwo mugambi dufise kikazana Ahantu n'umwuka hatari- mwiza kubera ko ibiti Cyane bizana rwose.
oxygen
cyane gose Ah, cyane rwose hama eh, aha, eh, uyu ni umugambi dufise kandi eh, nobabwira yuko eh, imana ikiraduhezagira cyane ikiradufasha biriko biragenda neza buke buke uno munsi nobabwira yuko u- ugwaruka gomba ngendere ko no ku kibazo ya- yabajije ca kabiri mm, nobabwira ko ugwaruka rumaze kubitahura nobabwira ko ku- kuri ino saha tumaze gushinga eh, amaclub y'amanveroma ku mashuri atandukanye mhm.
aba amashuri apana amashuri gusa ya primaire amashuri ya secondaire turamaze gu- gu- gukora ibikorwa bitandukanye nawo- nawo- eh, n'abarongozi bo ku mashuri mu gukeya amakreb y'amaveroma ku mashuri bigisha akamaro ko gukingira ibidukikije kandi rero bakabigisha i- ku- kundi kundi bakaba bafise ibyigwa bigisha hakaba hariho n'umu- n'umu encadreur, eh, w'ibyo bi- w'ibyo- w'ibyo byerekeye ibidukikije Mhm.
ubwabo twabitanguye ku mashuri yisumbuye ahubwo na fat- fata kano kanya kugira ngo ndamushimire cyane ko yazanye ikibazo cyo kuvuga tuti eh, mu mashuri mato mato kuko ndamaze kubona ikintu gikomeye cyane Mhm.
esuku ngahanya muri afurika eh, tutaratahura mugabo hanze muri europe cyangwa muri- muri- muri amerika ngaho iwanyu mwa- bagitahuye hakiri kare Mhm.
nkuko yabivuze igiti kigororwa kikiri gito umwana umukundishije sinzi ko umaze kubona mu basikuti ko mu baciye mu basikuti Yego.
umwana agiye mu- aciye mu bameti cyangwa mu baruvuto Mhm.
ukamigisha neza akiga eh, aka- aka- akaja mu bintu eh, bimuteza imbere cyangwa ibintu vyiza Mm, aba mwiza gusumba aba nibyo.
mwiza gusumba donc mu byo yiga byose aravuga ati jewe ni komporta gutya ariko ndabikore gutya mugabo Mhm.
sinzi ko umaze kubona nko muri nko muri quartier nka jewe nobabwira yuko uko nakuze ngaha mu nyakabiga uko nakuze ufise mutonya wawe wewe unurumogi ufise mutonya wawe ukamwigisha nawe kunurumogi anurumogi gusumbya wewe Mm, iminsi- imyaka ibiri imbere mugabo ari umwana wewe ugenda gusenga nk'ubunyaro bakaruro nka jewe jewe eh, ah- aho na- navukiye aho nakuriye nari mfise mu- umuntu tubana mu rupangu mhm.
yari umukuru w'abakorezi yari umukuru w'abakorezi hama je niga mu mwaka wa kabiri bababwira ko masaba papa wanje ati "Eh, papa papa jado ndagusavye umunize jado iminsi yose samedi tuze turajana mu mu nama y'abakorezi Mhm.
nababwira ko je nace ndabikunda kumusumbya hama yari yari atwara abakorezi mu nyuma naje naguma nimvira ati none jewe ko dodi aho aratwara abakorezi naje ko iki none ashobora naje gutwara abakorezi Mhm.
turi paruwasi Eh, donc ikintu cyose wi- umweretse inzira nziza azigenderamo kugusumbya wewe umweretse inzira mbi nawe nyine agenderamo azigenderamo kukurusha wewe niko Mugabo bimeze rwose icyiza- eh, icyiza dukwiye gukora ni icyahe eh, tujye turagerageza kuri batonya bacu mubo Mhm.
nababwira yuko eh, sinzi ko mwabibonye rafa pase ubu nyine tugiye dukora ibikorwa mugana kubera acaja mwungu agateka k'umwana uriko uramukoresha ibikorwa mugabo bimukundije hakiri kare natwebwe turabitahuye uno munsi turiko turakora ibikorwa turafatana bajya abantu bo muri cumeri Eh, akababwira ati eh, nimujye muraza nawe tutabakoresha ibikorwa bibavuna mugabo akaza Aba ukamutwara, yiga.
akabibona eh, uko ni akabibona.
ukwiga
abibonye Yego.
nawe acaguma ashanga nk'ubu nyine ndafite abakuze n'abaku- n'abakuzini Mm.
b'iwanje Mhm.
bambonye nk'ubu bumvise cyangwa nk'ubu urabona ko eh, eh, monde ya rezo sosiyo isigaye ikomeye cyane Mm.
kandi kubona umukuze mu ngana cyangwa umutonya waba waba wamutumiye ati uraza muri ibi bikorwa hama akamusiga mutonya wiwe hama akabibona nko muri telefone ko ku mafoto acabwira ati none kubera iki nadutanjanye Mhm.
akaca amubwira mukuze wanje akamubwira ati mubwire jado ko yagiriye nabi byo kubera katamamagaye Eh, byo dukaca bibabaza rero donc kandi dutegereza natwe ku- kuba tuba tubaforoma hakiri kare mhm.
bashobore kuba nabo babimenyera hakiri kare hama twebwe ntitwasaza nibo bazobikora Eh, kuko uno munsi hari ikintu tutaratahura twebwe abanyafurika Eh, mhm.
uno munsi turugwaruka mugabo ntituzoguma turugwaruka ejo n'ubundi tuzosaza Eh, Eh.
ejo tuzosaza mugabo tumaze gusaza tuvuga tuti reka dusaze dufise batonya bacu bashobora kuba kuri byo tuta- tuta- tudashoboye gushikako Mhm.
kuko jesi ndababeshi ndabaye nk'akarorero yego hariho umwami umwami yatwaye uburundi Mhm.
niwe nama ko karorero iminsi yose kandi yabaye umumodo yabaye umumodo sinzi ko novuga eh, ni mode- ukuvuga akarorero akarorero Akarorero keza uru- kuri jewe.
urugero rwiza yego Eh, Ah, hari umwami witwa mwezi gisabo umwami mwezi gisabo mwezi gisabo ba- ha- abasi bari bateye igihugu baratera uburundi mhm, hama abo basi binyegeza mu mu kibira ahantu hari ishamba mhm.
mugabo baramubwira ati mwami mwami ba basi bari hariya tuba turirireyo umwami araraba kandi ntiyari yaciye mu- mu- ku ishure nk'uko twebwe imana yaduhezage tukaba twaciye ku ishuri abakurambere bari bafite Umwami- amashuri yabo njado ntabwo ntabwo amashuri ya kizungu ariyo yonyine a- ari amashuri n'abanyarwanda n'abarundi Mm.
b'abakurambere bari bafite amashuri yabo bashobora Mm.
nko kujya mu itorero tuvuge eh, Mm.
ryari ryari ishuri rya- ry'abasore ingimbi Mm.
abasore bakiga kurasa bakiga gukirana bakiga kwivuga Mm.
bak- bakiga Mm.
imivugo ibintu nk'ibyo Mm.
Eh, bandanye Mm. Ego, Ah.
Nga- ntibari baciye muri amashuri natwe twize batwigisha la protection de l'environnement akamaro ko gukingira ibidukikije akamaro ko ku- ko kubungabunga ikibira n'iki ntabyo ntabyo bari bize mugabo umwami yaravuze ati none ndababaza mugende mu turere rya kibira none ejo uburundi buzoba bumeze gute niba Mhm.
giturira musubire ko imvura idosubira kugwa iki ni ikintu cyarababwira ati bajya bansi mubarekere kurya nyene hama mugende mubagwanize hariya nyene Babama- babananiye mugabo ntimuturire ntimugerageze muturire hama iyumvire nk'ubu nyine afata decision akavuga ati ni muturire rya kibira Mm.
uno munsi twebwe tuba tura- twarabayeho abasokuru bacu Mhm, mhm.
abasokuru cyangwa abavyeyi bacu Eh, babaye babayeho gutya eh, none natwe kubera iki tudashobora kuvuga tuti reka aho mwezi gisabo ari dushobore ku ashobore kuryoherwa ariko ara- arabona igihugu ciwe kiko kiratera imbere yego kiguma gitera imbere cyane Ah, kuko twebwe ivyo turiko turabamwo uno munsi eh, ni abasokuru bacu bagize ico bakora yego jado reka Uriya duhe munsi.
n'ijambo nanone na inosenti inosenti we uraho inosan inosan ndumva inosan atabonetse noneho pascal yaba abonetse pascal
karame wiriwe neza eh, mwiriwe neza ndabakunda cyane natwe turagukunda rwose ufite akabazo cyangwa igitekerezo icyumviro
Eh, igitekerezo mfite rero ndi mu rwanda birumvikana ndi mu rwanda yego Eh, icyo navuga ni ukubashimira batubwiye ko ari urubyiruko Eh, ku Kandi cyumweru ni byiza.
ku cyumweru murisanga ni ikiganiro cyanyu mwebwe urubyiruko ni umunsi wabahariwe
yego nda- nanjye ndirwo rwose ndi umunyeshuri yego ni byi- ni byiza kuba abo barafashe iyo ntego yo kwigisha abanyeshuri kugira ngo nabo bakure bafite ubumenyi nk'ubwo baba bafite wese basaze bazasaze bafite n'icyo basigiye barumuna babo Mhm.
ni byiza cyane turabikunda Mm.
ariko eh, iyo ntego bafite aho aho umuntu ageze hose akahasanga umwanda ntabwo ari ugutera igiti gusa Mhm.
no mu muhanda ubona umwanda wandagaye ukaba wawukuraho eh, u- bimeze nabi Mhm.
Eh, eh, iyo niyo ntego urubyiruko umuntu aba afite ubundi urubyiruko rugomba kujya rukora neza cyane yego wenda se icyo- ikibazo nabaza Ah.
nabaza ati barigisha wese bashobora kuba hari dokima bateguye bigishirizamo ku buryo amashuri ashobora kubigenderaho bakabona nyine ni dokima nziza ba- ba- bazanasigira abo- a- abo banyeshuri Ye, reka gusubize rero
yego urakoze cyane
yego nkuru nziza we uyu pascal rero Oui.
arabaza nimba hari dokima ubundi nabyita imfashanyigisho kubera ko avuga ibyo kwigisha hari izo mufite
nababwira yuko eh, abaje ikibazo cyiza imana i- imana ihabwa icyubahiro kuko ibibazo baguma babaza ni inkoramutima cyane Mm.
babwira yuko naratewe iteka eh, mu bihumbi bibiri na cumi na eh, na gatandatu Mhm.
yo kwitaba eh, eh, cop cop eh, eh, donc i- inama mpuzamakungu inama y'ibihugu byose byo ku isi Mhm.
eh, yabereye mu- mu- mu gihugu cya maroc nababwira yuko uno munsi eh, habaye amakopi hariho amadokima hariho ibi- ibitabo usanga batanga ku buntu kuko iyi kopi kopi baba bigisha eh, ibyerekeye kadoda keza k'igihu- ki- ki- k'isi kadoda ki- keza k'isi nababwira yuko jewe eh, umwanya wo gutora nk'amadokima iminsi yose nama eh, voyage ata ata biro byinshi mfise kugira hari ico ndose Mhm.
ndakizane hama ndagisangize na bene wacu Eh. Ubu Nababwira re- yuko ubu rero ni ikintu cose ukuvuga ndose ni ukuvuga rero nyine mufite amadokima abantu bashobora kugenderaho cyangwa se nta n'uru- nta ru- hari urubuga rwa interineti mufite
eh, en fait nababwira yuko eh, twebwe eh, comme twatangwe nk'urubyiruko Mm.
hari ibintu byinshi eh, urubyiruko nofata n'akaryo kugira nda ndabahanure ko Mhm.
byerekeye internet ku byerekeye internet eh, ico maze kubona ico maze kubona mugabo bunya biriko birahinduka Mm.
abantu bapiga ibikorwa byabo kugira ah, ba- bimenyekanishe mugabo ntihagire ikintu do ikintu hajya baba bariko baraba ata kintu kiba kiboneka baba bakoze Eh, nka- nko ngaha mu burundi cyo maze kubona cyane amashyirahamwe menshi donc barapibiriya cyane mugabo u- uriko uraraba indani muri bo indani eh, aho baba bariko barakorera nta gikorwa giko- kiboneka baba bariko barakora nubabwira Ariko- ati twebwe rero natwe twacu dufata Ye- mwebwe twace dufata.
mukora ariko ibikorwa byanyu bimenyekanye byarushaho kuba byiza Byaba- bya- byarusha kuba byiza mugabo Ah.
eh, nitwoca tumugara nk'abandi tuce tuguma twitaho gusa gupibirira gusa ahubwo aho ku- kwinjira indani mu bikorwa Mm.
ndababwira yuko ni experience nabayemwo mugabo ubunya biriko birahinduka biriko birahinduka cyane kuko twebwe twari vuganye n'andi mashirahamwe nka- nk'amashirahamwe y'abajene bo ngaha mu Burundi Mm.
tu- tu- duhaguruke dukore hama eh, dupibiriye twakoze mugabo ntitu- ntitwumvire gupibiriya donc nk'uko kera kera byari bimeze kera Mhm, mhm.
wasanga umu- umuhuye n'umuntu umuhuye n'umuntu niko nabonye aba aba grand frère cyangwa aba- ababyeyi bacu Mhm.
baba ba- bame- ba- bari bameze uhuye n'umuntu yakubwira ati yo ndafise umugambi narawanditse ndafise ibikorwa nifuza gukora mugabo ukarindira ko atangura aha gutangura bikamugora Eh.
mugabo amaze kuvuga amaze kuvuga ati reka rero jewe ko mfise umugambi reka ntangure ngende kukiza impaguruke ngende nkore Mm.
biba ari byiza cyane hama a- aza gupibiriya ariko arakora mugabo apana gupibiriya ataca arakora cyane kiboneka twebwe Mhm.
natwe twavuze tuti ntitumere nk'ababyeyi bacu cyangwa nk'abagrafere bacu reka tubanze dukore hama tuzoza turapibiriya mu ubunya sinzi ko mu- mumaze kubona Sa- naho kuri internet naho u- n'ubunya tubabwira ati eh, muzorabe nk'ubunya mu nzu zitatu turiko tugeza gukora igikorwa mu Mhm.
gisagara ca bujumbura Mhm.
Eh, ico gikorwa turacicarira hama tumaze kucicarira tumaze kuba twagitosoye twakitoye ubunenge bwose turagipibiriya hama Mhm.
abantu bakakimenya mugabo imbere yo gu- i- i- ni- ava ava abandi barapibiriya ugasanga meme n'ico gikorwa ncabaye bamaze kukimenyesha Mm.
sinzi ko muntabura Eh, neza nabyi- Mwose mwese- nabitahuye yego Eh, eh, kandi eh, ndibwira mwese ko na twavuze- pascal wabajije nawe asobanukiwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga nk'uko rero mubizi inshuti zacu ku cyumweru ni urubyiruko urwaruka turi kumwe na jado nkuru nziza ni umuyobozi w'ishyirahamwe sanu concerne tous mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi twese biratureba biraturaba ni ukuvuga ni abasore n'inkumi biyemeje kubungabunga ibidukikije kuri telefone dufite elisa elisa we Hello. Hello, Ka- Kamirindi.
Eh, noneho ni Thierry ubanje wihuse kurusha Elisa
Oh, sinzi ndi Elisa ni wari sinzi ko ari wari Mm.
ku murongo.
Elisa nagize ngo numu, Eh.
numuti nagize ngo numwijeme niko ye
Ntabwo uri wenyene.
ni igitangaza nuko ijambo ni ryawe rero
Sawa murakoze kumpa umurongo.
eh, Ni ukuvuga ntabwo mu cyambere nshimire abo basore biyumviriye gukora igikorwa gishimishije nk'ico kuko birabye uko ndiko ndabona ah, Afurika yacu iriko iragenda muri rusange harimo n'Uburundi birabonekana ko abasore bariko baritabira akamo bariko barahabwa n'ababakuriye ndetse n'amakungu kuko tubirabye dusanga abasore bafise um, igikorwa gikomeye kugira ngo bateze imbere i- igihugu cacu ndetse na na kontinent yo muri Afurika muri rusange mm, um, ku bw'ibyo nkaba nagomba imbere y'uko ngira icyo nshikirije mba- nagomba ndasubire kuri ako kabazo bari babajije ka interinete nibaza nka hamwe bagize bakagira nka website urabona isi yacu aho igeze i- i- tekinoloji niyo i- idufasha gukwiragiza ibyo turiko turakora kugira ngo n'abari hanze y'igihugu bashobore kubibona canke kumenya ivyo dukora ni mm, ukuvuga bagize at least nubwo bari facebook page bagira nka page kuri facebook bakama bakadushira ko nk'ibikorwa bakora kugira ngo natwe tutari mu gihugu bishobore kudufasha kumenya i- um, intambwe abasore bagenzi bacu bari mu gihugu kuvuze ngo mutari mu gihugu wowe uri mu kihe gihugu oh sorry ndi muri australia jewe ehe Eh, Yego.
so ni ukuvuga iyo tugiye turamenya kubera ko ntabwo dukunze kugira amahirwe yo kumenya ibikorwa biriko birakorerwa mu gihugu Ah, ariko habayeho nk'ama website hakabaho ama facebook hakabaho youtube channel nk'akarorero biradufasha cyane natwe turi hanze tuka- tukaja tugira umwete wo kumva yuko dukwiye kugira nk'ico dus- duterera bibaye biri ngombwa kuko tubona ivyo bariko barakora bica bitworohera bica bitworohera kugira ico dukozeko natwe mm, basi hama rero nkaba nagomba nterera ikindi cyumviro kuri uwo mu- kuri iryo shyirahamwe mhm, um, ikin- ikintu biyumvire ni cyiza ah, ariko kandi bagerageze barabe nk'uko- nk'uko nyene nko muri leta nk'akarorero boshiraho nk'itegeko rikingira ibidukikije mbese riha- rihasha sinzi inge- ingene ngaho mu burundi bugifashe ariko nk'akarorero ngaho iwacu muri australia
mhm, ni nk'akarorero ku bidukikije nko ku biti ntiwemererwa gutema igiti utabihewe uburenganzira bivuye muri leta city council itegerezwa itegerezwa ku ku- City council kwemeza ni ukuvuga ko inama ukwiye y'umujyi.
gutema igihu- igiti ni eh, ukuvuga mu yandi majambo barungika abantu babimenyereye abantu bafisemo experience akaba aribo baza gutema ico giti naho nyine babanje kwisunga imvo zitumye ico giti kigiye gutemwa mhm.
urabona so ku bw'ibyo habaye leta i- idu- i- i- ifashije igashyiramo iryo tegeko ndetse ba- bakagenda bibaye ngombwa n'umugwi ujejwe gutema ivyo biti byoba byiza cane rwose kuko um, ah, i- ibiti nk'uko mwabitanguye mubivuga biradufasha bi- bi- bigakingira isi ndimwa bigakingira eh, ah, imyuzure bigaki- bikaduha ogisijene bikaduha ndetse ah, gifise- igiti gifise akamaro kanini cane rwose eh, so ah, nka hamwe rero sinzi im- niba byokunda bakaba bafise nk'abantu baserukira imbere boshiraho iryo tegeko kuko n'ubundi tugifise ka kajagari ko ko umuntu yitora agatemagura ibiti uko agombye ah, atanico ariko arasubiriza urumva twokwa amaturi mubwira ntibu- Elisa.
twokwa ama- twokwa amaturi mu mu gutera mu Elisa.
gutera, mu gutera Sawa, murakoze.
Eh, m- m- mu burundi hari ubushikiranganji ndamye ko hari ubushikiranganji bushinzwe ibidukikije Mhm.
ndibwira rero ko ntabwo nsubiriza leta ariko ntabwo ndi umuvugizi Eh.
wa leta y'u Burundi gusa ahubwo ni ukugira ngo twungurane inama nyine kubera ko icyo cyiyumvira icyo gitekerezo kizanye ahubwo ndakeka bene ayo mategeko ashobora niba atarajya bari- bashobora kuba barimo bayiga ahubwo ahari wajya kuri website yabo ukare- ukareba kubera ko ndahamya ko bafite website yitwa Hanyuma- gute website yabo ntabwo mbizi ariko rero mi, ministere de l'environnement cyangwa se ubushikiranganji Okay.
bw'ibidukikije eh, mu burundi ntabwo baragera ku rwego rwo gushyira kuri website ndavuga za leta icyongereza cyinshi cyane ariko ndahamya kuvuga igifaransa
yes ego n'igifaransa nta kibazo ndacyo- ndacyumva Eh, ikirundiro n'igi- n'igi- n'igi- n'igifaransa bi- bishobora kuba biri kuri website y'i- y'ubushikiranganji bw'ibidukikije wajyaho ukareba hanyuma uka- Mhm.
ukamenya nimba ayo mategeko ariho cyangwa nimba atariho ariko icyo cyiyumviro cyawe ndibwira yuko na leta yicyumvise Eh, ahubwo Yego.
ubwo ngubwo n'umushikiranganji w'ibidukikije nawe twazamutumira aka- aka- akaganira n'abantu urakoze Ego, cyane byoba rero byiza- byoba byiza cyane kuko rimwe na rimwe tugiye twiga dufatiye uburorero ku bindi bihugu byamaze gutera imbere byodufasha cyane ubwira natwe tugere aho abandi bageze kuko tugenda twiga tu- ah, twiga ku- ku bandi Eh, elisa ndagushimiye cyane ego murakoze cyane kamirindi yego ijwi ry'amerika inkuru nziza jado
kamirindi ye mbere y'uko usubiza inkuru nziza kuri ibyo byose yavuze reka tubanze tubwire tiyeri yihangane ntagende tuze guhita tumuha ijambo nyuma nurangiza Yego.
gusigurira Yego.
elisa elisha yego yego Mm,
elisha ngerageje kugira da- bwa mbere nagomba ndamushimire cyane ndamushimire cyane rwose aturamukije n'abandi barundi bari muri australia hama eh, twebwe eh, aha yavuze iki- eh, igikorwa cyo gupiga ibikorwa kuri website no kuri facebook mm, ego jewe nagomba ndamubwire azorondere kuri eh, facebook mugabo kubera tutaratangura gupibira cyane mugabo azobibona mugabo kuri facebook iwanje nyene jado nkuru nziza arashobora kubona amaaktivite amwe amwe jewe nyene ngenda ndapibira mugabo i- i- kuri san concern plus eh, biriko biraza mugabo hariho page ya san concern plus mhm.
hama Kuri yerekeye Facebook amategeko iriho.
y'ibidukikije ego ego irahari mugabo nta bikorwa byinshi turapibira kuko nabasiguriye twebwe twabanje kubwira tuje mu bikorwa hama turashobora kudoda turapibira ibikorwa twakoze kuko turagumana amashive amafoto Mm.
mugabo tu- twari twifuje twari twifuje gupibira ibikorwa biboneka apana bya bindi byo kuvuga ngo eh, turiko turapibira udukorwa duto duto ibikorwa biboneka bya bindi ushobora no gusigura usigurira abantu uti ahanya hari mu mwaka uyu n'uyu n'uyu Mhm.
dukoze ibiti amafoto yabyo tukibikora ngaya hama rezita yabyo ngiyi nibyo twari twifuje hama ngerageje kugenda no ku kibazo cya kabiri yarivuze amategeko yo gukingira ibidukikije nababwira yuko nk'uko muri osirali bimeze nk'uko mu burundi bimeze nababwira yuko ayo mategeko arahari naho ntariko ndaza ngo mvugire ubushikiranganji bw'ibidukikije buri n'ubworozi bwo mu burundi mugabo bikurikirana hafi Mm.
usanzwe niga no kwiga sinuba eh, numvise icyo kibazo ngo ndakirengane kuko ntasho- ntacishuye ko Mhm.
babwira yuko ngaha mu burundi eh, imbere yo kugenda guca igiti urabisaba ukabisaba muri muri komine Mhm.
muri komine ukakurungikira aba abafundi ba komine bo kuraba ko icyo giti kigeze guta cyangwa witeguye kugisubiriza Mhm.
ugiciye hariho amategeko avuga yuko uciye igiti kimwe ba- usubiriza n'ibiti bitanu niba atari icumi Mhm.
hama imbere yuko ubica bara- barabanza banza bakaza kuko hari ikigo cyo mu burundi cyitwa obpe Mhm.
office burundi de, de la protection de l'environnement eh, icyo kigo kiraba cyane cyane ivyerekeye gukingira ibidukikije bababwira yuko eh, n'imbere yuko oh, kwemerera ivyo biti bica bararungika isi, baza kuraba ko ivyo biti bigeze gucibwa hama ko warum- wawiteguye kubisubiriza Mm.
Eh, ijwi ry'amerika iki- yego
iki- iki- igihari gikomeye n'icahe ni uko twebwe eh, nk'uko ishirahamwe ryacu twabyise biraturaba twese ko aho turi hose tuza turaraba yuko ayo mategeko ariko arakurikizwa kuko aha sindakubesha nama ndabibwira ugwaruka nama ndabibwira n'aba n'aba grand frere bacu Mm.
eh, igihugu ni ic'iwacu twebwe ugwaruka Mhm.
cy'ababyeyi bacu igihugu n'ico uno munsi tugwaruka twebwe ugwaruka donc twaye ijisho tu- tuzoba turiko tuba ijisho ry'abavyeyi bacu mu bitagenda neza aho tuba Mm.
kuko abavyeyi bacu barakoze ico bakora fatira akaryo no kugira ngo aba- tubashimire kuko ivyo turiko turabamwo si uno munsi tu- duhema neza ni kubera abavyeyi bacu n'abasukuru bacu ye reka noneho duhe ijambo tiyeri nawe yarategere amaze akanya ategereje tiyeri ego
neza temazi ni byiza rwose akabazo kawe cyangwa icyiyumviro cyawe
ubwa mbere ho mbanze nshimira abo bantu kubera n'izina ryabo numvise ari izina mu by'ukuri ryose ritumirira abarundi bose kubona ko ibidukikije ari ikintu cyabo ndabakenze cyane kuri iryo zina ubwa mbere unaretse ko ninjiye mu bikorwa byabo ariko tomasi jyewe nagomba ndababaze wumvirije abantu nk'aba mu bisanzwe ni uko ubutegetsi buba bukwiye n'imiburi buri kubashyigikira ariko hari aho leta yo yarigeze iza kubatera inkunga ngo ibashyigikire hanyuma hari ikintu kimwe nagombye kumenya tomasi ahubwo tiyeri tiyeri gereka nkwibarize kuki leta buri gihe muhora muyisaba muyisaba muyisaba muyisaba none se ubu ngubu ibi ngibi bikorwa nkuru nziza jado n'ishyirahamwe bamaze kugeraho ni ngombwa ko leta itigeze ibafasha ariko ko bagize ibyo bakora ahubwo wowe reka nkwibarize wowe wabatera inkunga gute
ntibaze ko ari gukora nk'ibyo nyine bakoze wanashaka mugabo tomasi ntakiyumva oya keri nawe ururwaruka ntabwo nakwemerera kuvuga ngo leta ibafasha gute wowe utaribaza ahubwo ngo mbafashije gute
nibyo mugenzi wanjye ubu nyine yabivuze jado yavuze ngo ngo twebwe tubanze dushyire mu ngiro mubwira wowe ukuntu rero uzamufasha
ubundi mu ntara ya mwarusi ndi bujumbura nagomba mbere ndanamubazi nabonye akantu muvuga ko bari mu gihugu cyose kuko nibyo nagomba ndabazi mwaro barahafite ishami geraraza kukinyishyura ko jado hita umusubiza reka guma ku murongo hanyuma hita gusubiza jado mufite ishami muri mwaro
ego ndababwira ko imwaro turamaze gukora ibikorwa byinshi imwaro turamaze kubikora sinzi ko ifota aho ba ari imwaro akiri ku murongo eee tiyeri aracyari ku murongo si byo tiyeri sinzi ko ifota ego ni mu ntara ya muri komine ndabo eee ifota aho ifota turamaze gukora ibikorwa turamaze gukora ibikorwa mu mwaro nyine kuko nibuka ubwa mbere twiduga imwaro twari tugiye igitega nibuka abo twaduganye abo twaduganye two turavuga ko tugomba duca imwaro dutange ibiti kuko twari twamobirije aba guverineri aheruka kwitaba imana hari umuguverineri yitabye imana mu bihumbi bibiri na kangahe bababwira yuko twarakoranye ibikorwa turazana ibiti turabigaburana n'abamutaneri bava ahantu ahatandukanye mu ntara ya mwaro hano babwira yuko icyo ntibukire imwaro turi ko turaduga hari umwana yavuze ati none ubwo ntimwihenze tuvuye mu ibarabara kaburimbi tugiye dukase duca twinjira mu ibarabara ry'ivuti oya mubwira umushoferi arihenze ngira siho tugiye tugiye mwaro nicyo ndahibukira cyane sinzi ko ubu nyamusigaye umwana ronsi kaburimbi kugira azogaruke keri keri yego ndabumva tomasi ibyo ibyo bikorwa avuze byabaye urabizi
ibyo nibyo koko narabyumvise wanashaka icyo avuze nyine ko ndamwishyura ubu ikaburimbi turarisiga yeee imana ishimwe cyane reka rero dupange reka dupange vuba mu kwezi kw'icumi na kabiri mugabo hari intara tutarakoreramo ibikorwa niyo tuzoca dutangurira cyane tubikore ibyo bikorwa tubikore cyane rwose kuko iyo ntara amato adusumira ngo yari kure cyane yari intara ya cankuzo tuvuye icanguzo tuvuye mu canguzo tuca dupanga imwaro namwe mugabo icyo namabwira abandi nk'uko nawe wakivuze kandi n'umumenyesha amakuru yakidufashijemo cyane ntitugume twiyumvira leta leta ni wewe leta ni jewe leta n'uriya leta ni bariya twebwe dutegereza kuba ibyisho rya leta aho tuba tukavuga tuti twebwe reka dufate iya mbere aho tuba kuko sindaba benshi uno munsi murumva ibikorwa ihinduka ry'ibihe ryabaye ryabaye mu gatunguru ryabaye muri impande yaho mu gasenyi sinzi ko ibyo bikorwa babyumvise ibyo ibyo ibyo ibyo ihinduka ry'ibihe ibyo bingera byononekaye cyane
keri nubabwira hajya
reka twumve keri nimba abizi keri
ibyo mu gatunguru nawe bujumbura ndabizi cyane eee nuko nubabwira ko hajya mu gatunguru habaye negligence yatwebwe nyine urwaruka ruba hafi ya gatunguru cyangwa ruba mu gatunguru kuko twarasamaye ntibiba byarabaye kujya iyo tuvuga duti reka dufate iya mbere nk'urwaruka cyangwa dufate iya mbere nk'abarundi cyangwa dufate iya mbere nk'abanyagisagara
yego mbwa dufashe iya mbere tukavuga tuti ibiyinya biraturaba ni iby'iwacu reka tubikore ingorane n'amasanga mu barundi ise kandi ikomeye cyane umuntu wese avuga ngo ibyonya ni ibya leta leta izobikora leta izobikora none leta izokora byose izobona byose izobikora byose yego urushijeho mu kibanza cya leta inkuru nziza jado ndibwira yuko tiyeri umushubije
oya tomasi tomasi gatoya gato cyane
yego nari ngiye kuvuga ubwa mbere ko mwanahuye nabi kubera ko nagize nti aya mashyirahamwe mwe nayo yamaze kuhaba leta yose igatishyigikira apana kuvuga ko ntabwo ari ngombwa leta si ngombwa leta ntabwo wowe ntabwo uzabaho kubera ngo leta ngo iguhaye ngo igukorere byose webaho hanyuma numara kubaho niyo leta izabaho sibyo leta leta ibaho kubera ko uriho
yego ndacyumva cyo ariko gusa reka ngire ko nkebura abo bantu tomasi urabye njyewe mu ntara ya mwarahondi uyu mwanya ndabona mu by'ukuri ibiti biriho naho kumbure bidasemeye hariho umugenzanzira kivuze ati biratema koko biratema ariko nta makondisiyo haravuga ko n'imiburi buri kugira uteme igiti ubwirizwa guca utera ikindi nimba bihari biraboneka yuko bidakurikira ufata iya mbere rero ufata iya mbere ubiharanire
ndabyemeye cyane tomasi ariko nagomba mbwira uwo mutumire urabye mu by'ukuri nk'iyo uri mu gisagara cya bujumbura cyangwa n'aha hagati mu gihugu byo nibaza ko ibiti n'ibyo nabyo birakenewe ariko uvuze ibidukikije uba uvuze ibintu byinshi iyo urabye ibicafu bisukwa hajya mu kiyaga tanganika ukabona amashashi atembera mu gihugu cyose nari nifuza yuko ahubwo hoba ama inovasiyo ugwaruka tukiyumvira ibindi bisumbirije ibyo hakaba kumbure inovasiyo ituma ugwaruka ruhingura ry'amasashi rukayahinguramo ikindi kintu bituma ibidukikije ibidukikije bitahonera ariko je mbere nagira ngire ko ndamubaza biteguriye kudotera ibiti gusa kugira ngo bakingire ibidukikije
mbere y'uko jado agusubiza kandi ngushimire hanyuma mpite nanagukura ku murongo kugira ngo bashake abandi abandi bahamagara ndumva hari ishyirahamwe rifata ibyo bintu by'amashashi rikabihinduramo ibindi bindi umenya hari iyi radiyo ndumva hari ishobora kuba yaraganiriye n'abo bantu cyangwa se twarabivuze mu makuru hashize igihe ni ukuzabireba neza tiyeri ndakwemereye ko ibyo ngibyo tuzabireba neza kandi ibyo bitekerezo byawe ni byiza n'aba bantu rero reka nzarebe neza hanyuma nzakubwira nimba bahari urakoze cyane tiyeri murakoze namwe tomasi ye jado bandanya rero nyine nawe kuri ibyo byiyumviro bye
ego rero ni ukuri ndamushimiye pasi ni keri w'imwaro yego ndamushimiye cyane ndamushimiye cyane rwose kuko ararangije ku kintu cyiza cyane nk'icyo wa wundi rukundo yavuga nyamba atari pascal yavuga nubabwira yuko si ugutera ibiti gusa gukingira ibidukikije n'ibintu byinshi cyane kuko nubabwira hari ikintu abantu baba bambaza ngo none kubera iki ngo witaho kugira ibidukikije cyangwa witaho gutera ibiti cyangwa mwitaho kuko ndabikora jenyine tubikora n'abandi bababwira yuko ibidukikije ntibyakingirwa neza tuzoba mu buzima bwiza bwiza bwiza bwiza cyane yego
mugabo ntitutabikingira tuzoba mu buzima bubi bubi bubi cyane kandi abana bacu bazuba mu buzima bubi bubi cyane rwose ntama abuzukuru bacu tuzobaraga umuriro udahera mugabo nitwabona yuko bitwerekeye twebwe nyine apana kwiyumvira aho uba wewe cyangwa aho ugendera cyangwa aho wiga cyangwa aho ukora ukavuga ati ibi biranyerekeye birandaba kazoza k'igihugu cyacu cyangwa kazoza k'aho tuba kazuba keza cyane rwose yeee nkuru nziza jado nitutafata iya mbere nitutafata iya mbere turiya handi ariko aravuga leta leta leta ibyo gufasha leta nizo kumenya nizo kumenya atacu uri kurakora leta nyamba ari duhere ku muntu wo hasi yumva kumi sinzi ko ubitahura neza umuntu atwara ku ibarabara atwara amazu icumi reka ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda ibyo mu burundi no mu rwanda ujya atwara amazu icumi ntazo kumenya wewe kandi mubana atari kugwa uri kurakora cyiza hajya uba hari amakanivu usanga yabaye yabaye bushe yaruzuye kujya urengana ukavuga ati byo ntibindaba ibi ni ibya leta n'ibikorwa bya leta wowe iwawe amazi imvura izogwa amazi atege atangure kwinjira mu nzu iwawe atangure kwinjira ku babanyi wowe tuzokora ni icyawe uzavuga ati ndasabye leta mugabo iyo uvuga tuti jewe reka mfate iya mbere iyi kanivo ko mbona iri bushe reka ndayidebushe reka nkure ibicafu hama simbona harimo ibibuye binini binini ntashobora ahonya leta uzoyirondera uzogenda kwa nyumba kumi nyumba kumi agufashe agende kwa eh, umukuru w'ibarabara umukuru w'ibarabara agende abwire umukuru wa wa wa wa quartier umukuru wa quartier agende abwire um, chef de zone chef de zone vyamurengera azogenda abibwire eh, umustaneri umustaneri w'umurenge abibwire meya meya y'umurenge ashobore kuba avuga ati reka ndondere ahandi bashobore kubafasha mugabo utabikoze wewe wowe eh, pascal utabikoze ahuba Mm, byose bizokugarukako uzosigara uvuga ati iyo menya iyo menya nariza mu nyuma wamaze gusesa Eh, niko Bavuga mu bimeze rwose Kirundi- baca umugani mu kirundi bati ureka kugarura impene ikiri hasi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo
no mu kinyarwanda Mugabo- baravuga ngo gufata ihene igihe beba Eh, ni- Mm.
nabyo bibaho reka noneho jado reka duhe ijambo kuko ndabona igihe kirimo kirukanka dufite abandi bantu babiri kuri telefone frederic na emi reka nabo tubahe ijambo twe kuri- ku- gukomeza kuba- ku- kubanigana ijambo noneho uze no kuducira umwanzuro ndibwira ko abangaba ari bo badusoreza iki kiganiro ikiganiro murisanga ku ijwi rya amerika ku cyumweru ni urubyiruko urwaruka turaganira na nkuru nziza jado umuyobozi w'ishyirahamwe sanu concerne tous ni nko kuvuga ngo twese biratureba byishinze rero guharanira kurengera ibidukikije mu burundi frederic we
ni thomas kamirindi niko ufite akabazo se cyangwa igitekerezo icyiyumviro
yewe mfise akabazo nagomba kubaza abo batumire cyane cyane Yego.
urugendo Eh, boba bafise umugambi wo gukorana n'amashyirahamwe mato mato ku kubera ikiba- ingorane iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi thomas urabona abantu bashinga amashyirahamwe baba ari abantu bize baba bafise ab'iwabo bize mugabo kenshi iyo ubegeye uri ishyirahamwe rito rito nje nka je nka Kirundi, umuntu arongoye ishyirahamwe ry'abantu bato bato iyo tugerageje kubegera kugira dushobore gukorana haba muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije cyangwa gutera ibiti kugira bashobore guha akazi abantu benshi ntibashobora kutwakira cyangwa ntibashobora kugira baba bafise umugambi wo gukorana n'abantu bato bato ku kubera benshi baperezanta ibikorwa byabo ngo twarakoze ibi twarakoze ibi mugabo badashobora gufasha ba banyagihugu bato bato nyarucari baba bakenya ye akarorero twe turamaze imyaka myinshi cyane twegera ayo mashyirahamwe ridukorane dukorane yaba mu bikorwa byo gutera ibiti ku kubera abantu benshi baba bashomera abantu bato bato baba ari nka- baba abakozi bo mu mazu kenshi iyo ubuzi bwabo buheze bati bajya mu mabarabara bakabura icyo bakora Mhm.
babuze icyo bakora bakajya ku marigari iyo tugerageje kubegera ati nimutwereke ibyo twokora kugira dushobore guteza igihugu imbere kenshi ntibaturaba cyangwa nimutudodoreye ku ma ONG ashobora gutanga uburyo kuko ama ONG atanga uburyo ni menshi aho ONG kenshi ntibaturaba nico rero Yeah.
twabishaka kubaza yuko bavuze umugambi wo gukorana n'abantu bato bato kandi bakabyemera bakabishitsa mbere washaka je baze bashikire je ndo mwishamo ry'abakozi bo mu nzu nkurira mu kanyosha nabereka Yeah.
ati ukuntu twoshobora gukorana n'abantu bato bato kugira baz- abantu bato bato akazi hano Yego.
ariko baguma bavugira ngo ku maradiyo mugo uriko uraraba kuri tera ata bikorwa biboneka usanga bariko barakora kuko iyo uriko ukora igikorwa ukorana n'abantu bato bato ukagerageza guteza imbere abantu bato bato ugakura abantu mu bushomeri bagashobora rero gutera imbere gutera imbere kugira baronke ivyo bakora abanyagihugu ye frederic reka kandi karako oyi hanyuma Urakoze akabazo nako cyane.
kagira kabiri Eh, wahinira aho ngaho se Ah.
frederic
Eh, nashaka kuramutsa urumva narinda gukumbuye ko muri iyo minsi narahatswe narahatswe kwicwa urumva niwe wahora ukunda kuntabariza nashaka Buretse- kuramutsa urumva narinda gukumbuye naranda gutaja sinzi uko ye byagushikira.
ndagushimiye cyane frederic uretse ndaza kugutelefona tubivuganeho iki kiganiro cyarangiye turabishakira umwanya urakoze cyane Eh, eh, yego urakoze cyane nawe imana iguhezagire ye komera komera jado emi emi b- abamfasha bambwiye yuko umurongo we wacitse none reka duse n'abanzura nta nubwo twavuze kuri kiriya gikorwa cyanyu ibiti ibihumbi cumi na bitanu mwateye muri karitsiye sororezo yo muri zone gihosha ni muri komine mukaza mu, mu gisagara cya bujumbura meri do bujumbura hanyuma ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa gatandatu mwasubiyeyo mujya kureba uko bimeze murabikorera ndibwira ko mwasanze byarakuze noneho cyane rwose banza usubize frederic ubaza nimba mufite umugambi wo gukorana n'amashyirahamwe mato mato n'abantu bato bato hanyuma uze kugira n'icyo tubwira kuri iki gikorwa mwakoze uca umwanzuro utubwira n'ibindi biri hafi vuba mushaka gukora
ego frederic yakoze cyane eh, yakoze cyane kandi nagomba kugira ndabatera intege ko bari ku kivi nababwira yuko subiye inyuma cyane nababwira yuko kugira tugere ngaha anya yavuze ikintu ngo ngo eh, gukora n'abantu bato bato ngo usanga ngo turondera abantu usanga eh, ari ababyeyi bacu cyangwa abantu badufasha kugira dushobore kuba eh, dukora ibikorwa cyangwa eh, dufise eh, sinzi ko nabivuga neza mu kintu dusize yavuze biriko birananira gusubira mu mugabo bababwira yuko kugira tugere ngaha hariho ahantu hasi twatanguriye ahantu hasi twatanguriye naho twatanguriye n'abantu bato bato mugabo ntitwigeze tubibagira na gato nababwira yuko hari ahantu henshi twagiye turashinga turagira amapepiniyeri y'ibiti yo byo gutera ni abantu bato bato ba- babidufashamo kandi ishyirahamwe kugira ritangure no kugira rigere ngaha niko ryarimo abantu bato bato nababwira mwambaje ikibazo gikomeye cyane ko dukorana n'abize cyangwa mu ishyirahamwe harimo abize n'abatize nababwira yuko eh, benshi tugitangura byari benshi bari mu ishyirahamwe ntibari bize ntibari Mm.
bize kuko n'umwe ndafite ubuhamya si hari umuntu ari mu bukeye cyangwa ari gitega cyangwa ari ngozi cyangwa ari mu eh, eh, eh, makamba cyangwa ari mu cibitoke cya rugombo Mm.
yo- yo- yotanga ubuhamya Eh, twakorana n'abantu bato bato meme ni bujumbura nashaka ko aba mu kanyosha azize ndamwereke yavuze ko twari amashyirahamwe y'aba- y'a- y'abakozi bo mu nzu Mhm.
abakozi bo mu nzu twara- twarakoranye eh, twarakoranye n'amashyirahamwe y'aba- y'abakozi bo mu nzu bari bafite biro mu ngagara twarakoranye n'amashyirahamwe y'abataxizero twarakoranye n'amashyirahamwe eh, y'aba y'aba rupozi twarakoranye n'amashyirahamwe eh, y'aba taxi zero donc abantu benshi benshi benshi twarakoranye bababwira Mm.
yuko n'ubu unya n'ubunya tuki-
Radi- radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndumva n'umurongo wa nkuru nziza jado ucitse nkuru nziza jado ni umuyobozi w'ishyirahamwe sanu concerne tous ni umusore urangije kwiga iby'ibidukikije ariko nk'uko yabitubwiye yabitangiye akiri muto cyane yatangiye kubikunda akiri muto cyane asobanuza asiguza cyane cyane su- sekuru hanyuma nawe aza kubikunda abikundira no mu baskuti nanamushimiye ko eh, i- ibyo twiga mu baskuti abishyira mu bikorwa hanyuma ibyo ni ibihe ni ukuvuga igikorwa cyiza buri munsi bon action quotidienne Ego.
hanyuma no gu- kandi ijya kurishehera ku rugo ni ukuvuga l'action commence à la maison
wewe ye nuko noneho rero ba- uragarutse ngaho ducira Yego.
umwanzuro duhe conclusion
hama naguma ndababwire yuko ntitushobora kwibagira kandi dufata ibibagiye nubabwira yuko na mfashwe n'aka kajyo kugira nshimire abantu ntashobora kwibagira twakoranye hariho nk'uwo mu bukeye yitwa didasi naramukunze cyane imana imuhezagire kuko Ari yari hehe?
umuntu afise ari mu bukeye mu mu bukeye imuramvya yego twari dufise pepinere kuko niho twatangura pepinere nubabwira harundi ngaha mu nyakabiga yitwa gatama n'ubunya aracara umudamu ngaha kuri pepinere nubabwira yuko abo onya baguma batwigisha tukiri abana baguma batwigisha batubwira ati isashe uyi- uyibuganiza gutya mubwira ubuganiza amasashe menshi ushiramo ivu ubigenza gutya kugira i- i- imbuto zizo- zizokure neza zishiramo gutya nubabwira yuko iyo ataba abo bantu bato bato ntawe tuba twi- twigejeje ntawe tuba tu- dushitse kuko gushaka kurondera abagoronome abagoronome bari bara- baratuzimba batubwira ati duha amahera Mhm.
mugabo natwe ugasanga ibyo byose ko turakora ni ukuyitanga nta mfashanyo dufise nta ki eh, twebwe ayo masashe rwaruka tuba turi mu buruhuko tukavuga tukireka twiyugu- twiyungunganye mu buruhuko ha- uno munsi hakoreye ekipe lendi ejo hakoreye ekipe mazi toute la semaine tukaba dufite igikorwa tuvuga tuti reka tu- tugende dukore kugira turonke rezita nziza nubabwira yuko eh, twarabikoze tubikora n'abantu bato bato n'ubunya baracariho hama ikindi naco ni ukubera eh, nobabwira yuko eh, eh, ngerageje kumukompleta frederic abantu tubimagiriranire yego si aru- atwara aba- aba- abakozi bo mu nzu eh, abakozi bo mu nzu turabakeneye Ye.
Aba- abakozi bo mu nzu barakeneye abajene abakozi bo mu- abajene barakeneye abataxivero abataxivero barakeneye aba- aba- a- a- abandi bajene donc twese usanga turi magiriranire sa nu concerne tous twese biratureba twese biraturaba jado nkuru nziza ndagushimiye cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda namwe mwese ndabashimiye murakarama